mwananye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ho turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu nshuti zacu mwiriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe kumwe nanjye jeffrey mutagoma nanjye ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru y'aka kanya incamake y'ayo makuru rero mu rwanda perezida paul kagame araburira abo yagiriza kwihisha inyuma ya butike n'ibindi bagamije guhungabanya umutekano uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame agabishanye politike bamwe bamwe
impamvu ntashobora kwiyumva ni iki ni uko nzi ko muri gahunda zanjye nta kintu cyo guhungabanya umutekano kirimo icyo nifuza ni uko abanyarwanda dushobora gutanga ibitekerezo kugira ngo turusheho gutera imbere
uyu nawe ni madamu victoire ingabire umuyobozi w'umugambwe mushasha dalfa umurinzi avuga ko uko yakiriye ukugarisha kwa perezida w'u rwanda paul kagame
umutekano muri leta ya California hano muri Amerika zihanganye n'umuntu wamishe urusasu ku bari mu kigo cy'amashuri cya Sagas High School kiri mu birometero mirongo ine n'umunani uvuye Los Angeles
aha muri amerika kandi inama nshingamateka irakomeje ku buhamya butangirwa ku mugaragaro mu iperereza kuri perezida donald trump idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu tuyahere kuyavugwa irya nino na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma Mutago urakoze Diane ninahazwe inzego z'umutekano muri leta ya California hano muri Amerika zihanganye n'umuntu wamishe urusasu ku bari mu kigo cy'ishuri cya Sagas High School kiri mu birometero mirongo ine n'umunani uvuye Los Angeles umurwa mukuru wa leta ya California nibura abantu batandatu nibo bavugwa kuba bamaze gukomereka umukuru w'inzego z'umutekano mu karere ka Santa Clarita byabereyemo iyo tegetse ko amashuri yo muri ako karere afungwa by'agateganyo itangazamakuru ritandukanye rikomeje kuvuga imibare inyuranye y'abakomeretse kugeza mu masaa mbiri n'iminota cumi n'itanu yo muri iki gitondo hano muri amerika inzego za polisi zavuga ko uwamishe urwo rusasu yari akirishe mu nyubako hakekwa umugabo wambaye imyenda y'umukara iperereza kuri perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika ryakomeje kuri uyu wa kane abagize inteko ishinga amategeko bitegura kumva mu ruhame ubuhamya bw'uwahoze ari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri ukraine marie yavanovich ejo ku wa gatatu abadiporomate babiri william taylor na george kent batanze ubuhamya ku munsi wari ubimbura iyindi bikorwa mu ruhame iri perereza ntiryoroheye ubuyobozi bwa Trump mu gihe atekereza kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika mu kwa cumi na kumwe umwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri Taylor yari yatanze amakuru avuga ko Perezida Trump yagize uruhare mu kotsa igitutu Ukraine ngo ikore iperereza ku mudemokrate Joe Biden ubuhamya butangirwa mu ruhame ku mikorere ya Trump na Ukraine buje bukurikira ubundi bwari bumaze ibyumweru butangirwa mu muhezo ejo kuwa gatanu akanama k'abadepite gashinzwe ibyerekeye iperereza kazumva mu ruhame Marie Yavanovich ya wakuwe ku buryo butunguranye na Perezida Trump ku mwanya wa ambasaderi wa Amerika muri Ukraine mu kwezi kwa gatanu icyo gihe Rudy Giuliani umunyamategeko wihariye wa Perezida Trump yakoraga uko ashoboye ngo yemeze Ukraine gukora iperereza kuri Joe Biden wahoze ari vice perezida wa Amerika no ku muhungu we Hunter kuri uyu wa kane ubushinwa bwatangaje ko buri mu biganiro by'ubucuruzi na leta zunze ubumwe za Amerika bishobora gukuraho imisoro yongerewe kuri bimwe mu bicuruzwa hagati y'ibyo bihugu umuvugizi wa minisiteri y'ubucuruzi mu bushinwa Gao Feng yabwiye abanyamakuru i Beijing ko ikurwaho ry'iyo misoro ari ingingo y'ingenzi ibihugu byombi bigomba kumvikanaho muri ibyo biganiro kuwa kabiri w'iki cyumweru perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko Ubushinwa na Amerika biri hafi kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi ariko yongeraho ko ubwo bwumvikane buramutse butabaye yazamura cyane imisoro ku bicuruzwa biva mu Bushinwa perezida trump yashyizeho imisoro ibarirwa muri za miliyari z'amadolari ku bicuruzwa byo mu bushinwa mu rwego rwo guhatira icyo gihugu guhindura ibyemezo birebana n'imikorere y'inganda no guhagarika ubujura ku mutungo bwite wa amerika mu by'ubwenge perezida trump na Xi Jinping w'ubushinwa bagombaga gusinya amasezerano mu nama yabereye mu kwezi mu kwezi ariko iryo sinywa ryarasubitswe igihe abo bakuru b'ibihugu bombi bazongerera guhurira ntikiramenyekana itsinda ryowe n'ubuholandi rikora iperereza ku ndege y'ikompanyi ya malaysia airlines yahanutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kirere cya ukraine ryasohoye amajwi yafashwe ku murongo wa telefoni rivuga ko ari ay'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'uburusiya bavugana n'abarwanyi baharanira intara yigenga baganirira ndetse n'umukozi wo muri perezidansi y'uburusiya itsinda ry'abo bashakashatsi ryasohoye ayo majwi uyu munsi nka bumwe mu buryo bwo gushakisha abatangabuhamya mu ihanuka ry'indege mh cumi na karindwi yahitanye abantu magana abiri mirongo icyenda n'umunani bose bari bayirimo mu kwezi kwa gatandatu abashinjacyaha b'abahorandi batangaje ko abarusiya batatu n'umunya ukraine bazaburanishirizwa mu buhorandi bakurikiranyweho kugira uruhare mu ihanurwa ry'iyo ndege bavuga ku abaregwa bakekwa kuba rero bakurikiranyweho abashinjacyaha bakavuga ko hari gihamya ko habayeho amabwiriza hagati y'abakozi ba leta y'uburusiya n'abaharanira intara yigenga bari mu mirwano mu burasirazuba bwa ukraine aho bari batangaje leta yigenga itemewe bise donetsk people's republic indege mh cumi na karindwi yashwanyagurikiye mu kirere cyo hagati ya amsterdam na kaulampur tariki cumi n'indwi z'ukwa karindwi bibiri na cumi na kane igwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa ukraine bwari bufitwe n'abarwanyi bashyigikiye uburusiya itsinda ry'abakora iperereza ryavuze ko igisasu cyo mu bwoko bwa misile cyitwa buk ari cyo cyayirashe ryemeza ko cyavuye mu burusiya tugiye rero mu burasirazuba bwo hagati agahenge kabonetse hagati ya israel n'abanyepalestina reka mberekere eugene mukankusi akomeza atubwira iby'inkuru umutwe w'abarwanyi b'abanyepalestina islamic jihad kuri uyu wa kane wavuze ko wahagaritse imirwano mu bushyamirane na israel ni nyuma y'uko impande zombi zigeze ku masezerano y'agahenge zafashijwe muri igihugu cya misiri umuvugizi wa islamic jihad yavuze ko icyemezo cyo guhagarika imirwano gitangira kubahirizwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yavuze kandi ko israel yemeye ibintu byinshi yasabwaga harimo kureka kwica abayobozi b'imitwe itandukanye yari yibasiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa israel israel Katz yabwiye radiyo ya gisirikare ko ingabo za Israeli zishobora kwifata ntizongere kugaba ibitero ku banyepalestina yiguma mu mutuzo cyakora yahakanye impinduka mu ngamba za Israeli ivuga ko itazazuyaza mu gukubita uwo ari we wese uzashaka kugirira nabi ibitero bya Israeli byahitanye umuyobozi w'umutwe wa Islamic Jihad mu ntara ya Gaza kuwa kabiri ibyo byatumye abarwanyi b'abanyepalestina batera za rokete zo kwihimura Israeli nayo igaba ibindi bitero by'indege iminsi ibiri y'imirwano yaguyemo abanyepalestina mirongo itatu na babiri nta makuru yatangajwe y'abahasize ubuzima ku ruhande rwa israeli intumwa ya oni mu burasirazuba bwo hagati nikolai mladenove yavuze ko misiri na onu bakoze ibishoboka kugira ngo ubwo bushyamirane butavamo intambara Mladenove yanditse ku rubuga rwa Twitter kuri wa kane ko amasaha ndetse n'iminsi biri imbere bitazo yavuze ko impande zombi zigomba kugaragaza ukwifata ku rwego rwo hejuru yakomeje avuga kandi ko buri wese agomba gushyiraho ake mu kubuza imivu y'amaraso gutemba kandi ko uburasirazuba bwo hagati nta zindi ntambara bukeneye
arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi na na Mutagoma ya Muba Geoffrey Mutagoma ya Mubanjirije we turaza kongera mu mpera zano makuru ndabibutsa agatahu kwijugi Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda muri ko miyumva kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook YouTube na Instagram byacu ni VOA radio yacu mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri wa kane perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarahije abayobozi bashasha baherutse kugenwa mu mabanga atandukanye yabasavye gushira imbere inyungu z'abanyarwanda yongera agabisha bihisha inyuma ya politike bagamije guhungabanya umutekano inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda abayobozi baraye kuri uyu wa kane harimo abaminisitiri batanu n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u rwanda ukuru w'igihugu yabwiye abo bayobozi bashya ko inyungu z'abanyarwanda zigomba kwitabwaho mbere y'izabo kugira ngo tugere ku rwego twifuza abayobozi bagomba kunoza imikorere n'imicungire y'ibyo bashinzwe bagashyira inyungu z'abanyarwanda imbere muri buri byose inyungu zacu nk'abayobozi ziza nyuma natwe ntabwo tugomba kutubahiriza inyungu za buri wese harimo n'abayobozi ibibazo dukunze guhura nabyo yaba ari mu buzima mu burezi cyangwa mu myidagaduro harimo n'imikino n'ibindi akenshi bituruka ku micungire mibi kudakurikirana ibyo byavanga n'izindi nkege nke bigatuma tutagera aho dushaka kugera mu ijambo yagejeje ku bayobozi bari bamaze kurahira nk'ukuru w'u rwanda yagarutse ku bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u rwanda bimaze iminsi byumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu yumvikanishije ko ababyihisha inyuma barimo abari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu bitazabagwa amahoro
who wants to destabilize our security. The cost is going to be very high. Whether aragira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo duhangane n'abashaka kuduhungabanyiriza umutekano bizaduhenda yego ku buryo tuzakoresha kugira ngo twizere ko dufite umutekano ariko nabo bifuza kuwuhungabanya bizabahenda cyane murabizi kandi ko ibyo mvuga nkomeje abo bihisha inyuma y'ibyo ntazi bashyigikiwe kandi bagashimagizwa n'abantu bo hanze ntabwo bashobora kuba hano ngo bishimire umutekano twagezeho hamenetse amaraso hanyuma ngo batunyire inyuma bakomeze gukina imikino nk'iyo bagiye muri gereza nyuma bavamo tubagirira imbabazi hanyuma bakongera tuzabashyira mu mwanya ubakwiye perezida kagame yavuze ko kuba u rwanda rwari rumaze kumenyerwaho kuba ari igihugu gifite umutekano utajegajega ko nta gishobora kuwuhungabanya kandi ko ariko bigomba kumenyerwa umukuru w'igihugu yavuze ko igiciro cyose gisaba kigomba gushyirwa mu mutekano kandi ko ubushobozi busanzwe bushyirwamo bugiye kuzamurwa perezida kagame yavuze cyane ku mutekano mu gihe mu minsi ishize yongeye gusubizaho minisiteri y'umutekano mu gihugu yari imaze imyaka itatu ikuweho iyi yashinzwe uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo jenali patrick nyamvumba abandi barahiye kuba abaminisitiri kuri uyu munsi harimo jeanne d'arc mujabamariya wagizwe minisitiri w'ibidukikije aurore mimoza munyangaju wagizwe minisitiri wa siporo harimo kandi eduard bamporiki wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco na nyasiyene nyirarukundo wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage ku rutonde rw'abarahiye kandi hagaragaramo abayobozi abayobozi bakuru b'igisirikare abo barimo general jean bosco kazura wagize umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda umugaba mukuru w'inkeragutabara general fred bingira umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara general major innocent kabandana n'umugenzuzi mukuru mu gisirikare cy'u rwanda lieutenant general jacques musemakweri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta kaboyi abanyepolitike b'abanyarwanda bakiriye gute amajambo ya perezida paul kagame bamwe mu bakurikiranira hagufi politike y'ico gihugu bumvikanishije ku mbuga ngurukana bumenyi ku munyepolitike victoire ingabire ari we yadomwe ko agatoki kuri mikoro ya mugenzi wacu venuste nshimiyimana kuri londres mu bwongereza madame victoire ingabire aramutswe umugambwe mushasha dalfa umurinzi asobanura ko atigeze yiyumva na gato mu bo perezida kagame yiyamye victoire ingabire ijambo rya perezida wa repubulika waryakiriye gute murakoze ijambo rya perezida wa repubulika naryakiriye neza kuko nk'umukuru w'igihugu kandi njye ntekereza ko umunyarwanda wese uri mu gihugu abyumva ikibazo cy'umutekano twese cyaduhangayikishije ntekereza ko nta munyarwanda wakwishimira kuba mu gihugu kitari umutekano twese turifuriza igihugu cyacu umutekano niba rero yavuze ati hari abantu bashaka guhungabanya umutekano abo bantu bazabihanirwa ibyo bintu ndabyumva ariko ntabwo numva impamvu iyo bavuze ikibazo cy'umutekano ingabire ari witeka abantu batunga toki ingabire rero abantu bareba ndagira ngo nongere mbisubiremo ariko rero si ukugutunga agatoki madamu victoire ingabire ahangaha perezida wa repubulika mu ijambo rye yavuze ati abantu bagize uruhare mu mahano ya jenoside bakomeje iyo politiki y'ingengabitekerezo yayo yavuze ati barafunzwe baza kurekurwa mbere y'ibyo twarabababariye barongera batangira gukina iyo mikino urumva atari wowe yavugaga ariko ndagira ngo mbwire abantu ntabwo nigeze nkora icyaha cya jenoside ntabwo nigeze mpanirwa icyo cyaha ntabwo nigeze igihe nari imfunzwe nari imfungiwe ibibazo bya politiki ntabwo nigeze mfungirwa ibyaha bya jenoside icyo cyaha cya jenoside ntiwigeze ukikurikiranwaho ariko ibyo by'ingengabitekerezo barabikureze ariko ingengabitekerezo uyu munsi ntabwo mbona amadisikuru yanjye nyavuga arahari ariko kwa rubanda ntegereza ko nta ngengabitekerezo ya jenoside irimo icya kabiri kirebana n'umutekano w'igihugu ni ikintu nanjye nkomeye kuko uwo mutekano umutekano w'igihugu ubaye muke nanjye byangeraho nanjye namagana umuntu wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu kuko ntabwo dushobora kugira iterambere na demokarasi ntitwabigera tudafite umutekano mbere ya byose umutekano ni wo wa ngombwa ni ngombwa rero ko mu gihugu cyacu haba umutekano ntabwo rero njye nshobora kuba mu bantu bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu ntabwo nemera ko demokarasi mu rwanda twayigezwaho ni na karacibikovu ibyo bintu mbere mbivuga niyo mahame yanjye nibyo nemera tugaruke gato kuri iryo jambo rya perezida wa repubulika niba waryumvise akaba mugana n'umunyarwanda wavuze ati erega birenge n'ubwirwa wiyumvise
ntabwo nigeze niyumva impamvu ntashobora kuyumva ni iki ni uko nzi ko muri gahunda zanjye nta kintu cyo guhungabanya umutekano kirimo icyo nifuza ni uko abanyarwanda dushobora gutanga ibitekerezo haba muri politike haba mu bidukorerwa kugira ngo turusheho gutera imbere twubake iterambere rigera kuri beza uwo nguwo ni wo mugambi mfite ibyo bitekerezo byanjye nibyo mpora nshyira imbere ariko icyahungabanya umutekano cyudakirwa ngiye cyose iyo rero bavuze abantu bahungabanya umutekano ntabwo rwose niyumvamo kuko ntabwo iyo gahunda nyifite n'abashaka kuyingerekaho bakayingerekaho ariko bazi neza ko ingabire icyo kintu cyo guhungabanya umutekano sinkemera na rimwe kuko nzi ko niyo demokarasi mpora mvuga tudashobora kugera tudafite umutekano perezida wa repubulika yavuze ati ku bantu rero bihishe inyuma y'ibidafite agaciro ndetse bagashyigikirwa n'abantu bo hanze bakaryoherwa muraza kutubona ku bashinze ishyaka ryawe darufa umurinzi uvuye muri fdu inkingi yenda abanyarwanda barashaka kumenya yuko witandukanije n'iryo shyaka rya fdu inkingi nongere mbisubiremo bagayira kuba riri muri P5 iyo P5 ikaba ikekwaho kuba ihungabanya umutekano w'u Rwanda icyo ntabwo cyumva icyo kintu ndacyumva rwose abo bantu narababwiye n'ugenza cyane nabwe P5 ijyaho yagiye ndi muri gereza maze umwaka ndi hanze aho nsohokeye nkareba iryo shyaka rya FDL twarimo ngasanga ntashobora gukomeza gukora uko ibintu bikora kubera ko tudashobora guhura bitamo gukora ishyaka rishya rifite icyerekezo gishya ririmo abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abanyarwanda turacyari bakeya kuko ni ishyaka rigitangira ubu ngubu tugomba gutangira gushaka kubona ibyangombwa byatuma dushobora guhura ntabwo rero ishyaka rigizwe n'abantu bahungabanya umutekano ntabwo twebwe aribyo bidushishikaza none uravuga yuko iryo shyaka rya fdu inkingi wahozemo wayoboye magingo ya kuva ubu mutazongera gukorana nta yandi mahuriro mwongera kugirana nta mahuriro rwose dushobora kongera kugirana kubera ko twe turi mu gihugu turakora politiki y'abanyarwanda bari mu gihugu abandi bari hanze ntabwo rero wakorana n'abantu mudashobora guhura ntiwakorana n'abantu mudashobora kuganira ni ishyaka rero ntagifite aho mpuriye naryo ntanagomba no kubazwa ibikorerwamo kuko ndi muri dafu victoire ingabire ndagushimiye cyane yego namwe murakoze venuste nshimiyimana nawe we urakoze tukiri mu by'umutekano mu rwanda inzego z'ubutegetsi mu ntara y'uburengerazuba zirizeza ababa mu murenge wa bweyeye ko umutekano wabo ucunzwe neza ariko zigasaba yuko nabo bogira icyo bafashije kugira ngo ubandanye gucungegwa byavugiwe mu rugendo inzego nkuru za gisirikare n'iza gisivile zagiriye muri uwo murenge inyuma y'igitero cigambwe n'umutwe wa FLN ni nkuru y'umenyesha amakuru wacu Temistokle Mutijima ibi ngibi ntabwo bikwiriye kubarangaza na gake ntabwo ari ikintu cyaturangaza kuko si nabwo bwa mbere tubibonye twatangara uwo ni generali majoro kagame alexis ukuriye ingabo mu ntara y'uburengerazuba arasaba abatuye bweyeye kutarangazwa n'ibikorwa bigamije kubahungabanyiriza umutekano ni nyuma ya mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira uwa gatandatu ushize abantu bitwaje intwaro bagabye igitero kuri imwe muri pozisiyo y'ingabo z'igihugu iri mu kagari ka nyamuzi muri uwo murenge ni kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya nyungwe kakanahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi bamwe mu batuye ahinyamuzi babwiye ijwi rya amerika iry'icyo gitero twarajyanye twumvaga nta kibazo hari umutekano uhari nka saa sita nibwo twumva isasu ari kuvuga tunayobekwa hari kuvugira twaricaye tuyobekwa uko bigenze amasasu ndumva yamaze nk'isaha n'igice yavugaga twicaye ntabwo twongeye kuryama bitewe n'uko twumva amasasu ari menshi cyane twitsa gutuza natwe dusubira kuryama mu gitondo niho batubwiye ati duteranire ku rusengero rw'abapeni hari haruguru hano wa perezida tuhageze baraza abayobozi hano ku murenge baraza baraduhumuriza batubwira bati ko byasa kose murabona twatewe n'umwanzi ariko namwe mugomba kugira uruhare mu buryo kwicungira umutekano mu ruzinduko rwo kuri uyu wa kane rugamije guhumuriza abatuye ahibweyeye generali kagame yabasabye kumva ko nta byacitse ariko kandi bagafasha ingabo mu gukomeza kubacungira umutekano ibi ngibi byabaye ejo bundi kuri shita hano cyangwa se n'ahandi ntabwo ari bo bwa mbere ntabwo aricyo kintu twebwe tuvuga ngo byacitse ariko nyine abantu bakwiriye kuba maso ntabwo tubyifuza mu gihugu cyacu tugomba kubirwanya byanze bikunda n'ingufu kandi ndumva izo ni inshingano zacu zo gukumira ibibi nk'ibyo ariko namwe abaturage namwe mushyiraho akanyu ko kugira ngo dufatanye niba hari ikibi mubonye mu makaritsiye yanyu cyangwa se hirya no hino mukivuge vuba dushobore kubatabara mukore amarondo murebe uwo mutazi mumushyikirize ubuyobozi bw'ibanze mumushyikirize abashinzwe umutekano mukomeze mukore bwana munyankora rufonsi uyobora intara y'uburengerazuba we iby'icyo gitero cyibweye kimwe n'ibindi bihungabanya umutekano mu gihugu bigereranya n'akazinga gato ku mwenda w'umweru ariko akavuga ko nako kadashobora kwihanganirwa umutekano w'u rwanda urarinzwe kandi turawufite kandi umutekano wacu ntabwo ari uwo gushakishwa ubushakashatsi bukorwa ku isi bugaragaza ibihugu bitekanye n'ibihugu bifite umutekano u rwanda ruza mu myanya ya mbere umutekano wacu rero navuga ko ni nk'umwenda umwenda w'umweru kubera ko umutekano wacu ukeye nta cyasha tugomba kureka kiwujyaho niyo mpamvu niyo hagiye hakasha nubwo kaba gatoya ntabwo gafata nk'akantu gatoya iki gitero cyagabwa ahibweye kigambwe n'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wavuze ko wigaruriye izo pozisiyo z'ingabo z'u Rwanda nyuma ukaza kuzivamo wigamba kuba ufite ibirindiro byawo mu ishyamba rya Nyungwe igitero nk'iki cyaherukaga ahibweye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka aho bari bateye icyo gihe basahuye imyaka n'amatungo by'abaturage bakabirengana ishyamba rya Nyungwe inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda zivuga ko abatera igihugu muri ubu buryo baturuka mu bihugu bituranye by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda Temitocle Mutijima mu Burundi naho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urakomeje guhimbaza indwi yitiriwe intwari intwari zagwaniye amahoro bamwe bita indwi yahariwe umurwanyi abanyepolitiki batandukanye ntibahuriza ku izina ryo kwitwa iyo ndwi nuko yotunganywa idonido na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ahari icibutso ca mugambwe sende david de wita intwari niho hugururiwe ibirori vy'indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro abandi bita indwi yahariwe umugwanyi muri uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yagarutse ku gituma bibukwa evariste ndayishimiye twagwanya mu burundi ubutegetsi bubi kugira ngo tuzane ubutegetsi bukunda abenegihugu ariko no mu muhari dfdd naho nyine haciye haza indongozi mbi hariho abo bazize amacakubiri azanwa n'izo ndongozi mbi mu muhari wacu cndfdd nicyo gituma rero tuguma dusaba no mu muganga cndfdd ntibigasubire aho turongorwa n'indongozi zidakunda abenegihugu zidakunda igihugu kuko birumvikana yuko abo barimo bagiye bagandagura n'abari bafatanije urugamba nabo yuko ata mutima wo kurwanya igihugu bari bafise bitwereka yuko aba bantu koko batazize ubusa iyi ndwi twaravuze yuko tuzoguma turiko turazirikana urugamba rw'amahoro na demokarasi aba barabaye ntibagirwa kuko baremeye baritanga baraheba ubuzima bwabo bihebera abenegihugu bagitanga urugamba abandi benshi ntibabyumva icyo gihe bagitanga urugamba wamenga ni urugamba rw'ubwoko uko urwo rugamba rwabaye kose iyi ndwi ntihurizwa ko na bose gaston sindi mu kigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga nk'umudasigana wa iprona asanga hari izindi ntwari zidateye amadidani ahandi bakwiye guhora bibuka twebwe ibyo byo bagwanye tuba turimo turifuza ko abarundi bose tuva mu byo bagwanye twifuza abarundi ko tujya mu buzima kuko harabaye igihe by'ingwano ubu tugiye mu bintu atari iby'ingwano tugiye mu by'amahoro twebwe ntitwigeze tuja mu bagwanyi kandi ariko ndavuga umbaze nka jewe umunsi mukuru w'abagwanyi no uvuga umunsi abarundi ibihumbi bitanu bandagandagurwa indago kuko muri aba barundi ibihumbi bitanu hari abarundi bwoko bwose kandi bagwanira abarundi bakingira umwami mwezi gisabo ibyo rero niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda n'icyenda aho rero twine kwita umunsi w'abagwanyi uwo munsi Kasinyabiza bigomba umukuru w'arakukuru mu gisirikare ca kera bamugariye ku rugamba Demeyash umupfunyapfunya w'igifaransa asigura kutunganya ukutariko ni ukuri icyo rero ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera ubwa mbere hoho nta munsi mukuru w'umugwanyi watezwa kubaho bavuze umugwanyi haritwa chef de la force niwe yari gukoranya amakambi yiwe yose arongoye mu gihugu bakagira umunsi mukuru ikaba guhiganishwa n'ibigwanisho kugira n'abarundi twese tuzi dufite uburundi bufite ibigwanisho bimeze uku aho niho bari kuvuga ati ni umunsi mukuru w'umugwanyi mwarabibona kera uwo munsi ndawuheruka hakiba umunsi mukuru w'itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu aho bambaza umunsi igisirikare n'ikijarume byacangwa ikaba mu rwego rumwe haraba n'ibikino by'igisirikare n'ikijandarume bose bakerekana ubuhinga aho niho wagira uti ni umunsi mukuru w'umugwanyi kuko umunsi mukuru w'umugwanyi ni ukuvuga nibajya nyene barwana bari ku rugamba n'abakozi b'inzego z'umutekano no kuvuna abansi mugabo uvuze ngo uyu munsi ngo ni umunsi w'umugwanyi kandi uriko urabikora ku bahoze ku rugamba batakiri mu kazi jewe urabibona yuko ari ibindi bindi bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze kugamba kandi ivyo biraba no mu bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo iruhande y'ivyo biza bigomba bonamwo ivangura ridakenewe akanavuga ko bikimeze uko batacuzigera umarira abawitirirwa nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera tubagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwira ikintu kuri ico bisobanurwa rero ngo n'ababitegura nta wuzi abaribo noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambi integuro rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese intumbero yavyo niyihe mbega bigamije gushika kuki kwaho byabereye nta terambere tubona birazanira abo bavuga ko bariko bagirira uwo munsi mukuru nico gituma tuvuga yuko ababitegura atari bene vyo kumure yabategurwa na bene vyo biba bifise ico biba bimaze gushikako indwi hari intwari yamwe ite hari umugwanyi yatanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu umugambwe Senda David uroye ku butegetsi uwo mugambwe wari umuhari w'inyeshamba ziganjemwo abahutu bagwanya leta washize hasi ibigwanisho kwa cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu inyuma y'imyaka irenga cumi ugwana n'igisirikare cari ciganjemwo abatutsi kizwi nka exfab wasinye amasezerano na leta yifata kibanza yarishingiye ku masezerano y'amahoro ya Arusha imbere yo gushikira igihugu imyaka iri inyuma yaho buri mwaka iyo ndwi isozerwa kuri iyo tariki ya cumi na gatandatu uyu mwaka izosozerwa muri komine mubimbi intara ya bujumbura mu burengero bw'igihugu eroge buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
Telejori kaneza arakenuye ndabona mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma agarutse kugira ngo atubwire muri make ayagezweho ijya nyino ku isi urakoze Diane nene nahazwe inzego z'umutekano muri leta ya California hano muri Amerika zihanganye n'umuntu wa mishu rusasu kuba ari mu kigo cy'ishuri cya Sagas High School kiri mu metero 48 uvuye Los Angeles mu murwa mukuru wa leta ya California iperereza kuri Perezida Donald Trump wa Amerika ryakomeje kuri uyu wa kane yagize inteko ishinga amategeko uzategura kumva mu ruhame ubuhamya bw'uwahoze ari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri ukraine maria vanovich ejo kuwa gatatu abadiplomate babiri william taylor na george kent batanze ubuhamya ku munsi wa rubimbi iyindi mu bikorwa byo gutanga ubuhamya mu ruhame kuri wa kane ubushinwa bwatangaje ko buri mu biganiro by'ubucuruzi na leta zunze ubumwe za amerika bishobora gukuraho imisoro yongerewe kuri bimwe mu bicuruzwa hagati y'ibyo bihugu byo muri iran urakoze jeffrey mutagoma kuri iyo ncamake yakoze fatuma rimasi karara yegeranije amajwi hamwe na enjeniyeri john ellison bari kumwe muhinga bw'ibyuma by'intaze muva kuri mikoro ku izina rya bagenzi banje bose tubashimire kuba mwakurikiye ano makuru yari ahagarikiwe na muzi wacu etienne karekezi mushobora kongera kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyanti vewa akaburungu komu murare ahajyana ahatujyana hari umwanzi